Dirree Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo naannolee adda addaa irraa dhufan kanneen VOO'n haasofsiise garaagarummaa jiru irratti wal danda'uu fi wal hubachuudhaan rakkoolee uumamaan furuun ni danda'ama jechuun yaada isaanii kennan. Rakkoolee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti ammaan dura mudatan marii fi wal hubachuudhaan furaa turuu isaaniillee dubbatu barattoonni kun. Yeroo gara maatii fi hawaasaalee keessaa dhufanitti deebi'an illee muuxannoo mooraa yuunivarsiitii kanaarraa aadaa waliin mari'achuu fudhatanii akka dhaqanii fi qooda gaarii gumaachuun marii kanarratti dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu barattoota kanneen walitti fiduu mariisisuun amboorraa nu gabaase kunoo.
Ayyalee jedhama. Kan dhufe hawaasaatti dhufe.
Olaanaa Baqqalaatiin jedhama. Kan dhufe Harargee Baabiilee irraan dhufe.
Tole sisaa naan jedhanii kanan dhufe godina Shaakaabaa Salaalirraati.
Bilisummaa Geetinaat naan jedhanii barataa seeraa waggaa afraffaa godina Shawaalixaa magaalaa Amboo.
Anaan illee barataa Latii Baatirii naan jedhanii kanan dhufe godina Shawaalixaa Amboorraati.
Maqaan koo Guutuu Dastaadhaan jedhama. Joornaalizimii waggaa sadaffaa maradha. Kan itti dhaladhe magaalaa Ambooti.
Hunda keessan iyyuu hedduun isin galateeffadha. Mee mooraa keessa akkamiin jiraachaa jirtu amma ayyala?
Hawaasni nu biraa dhufne fakkeenyaaf aadaa tokko qofa beekuu dandeenya. Hawaasa keenya keessa jiru odoo hin dhufiniin dura yuunivarsiitii erga seenneen booda tajaajilonni adda addaa jiru piisfooramiin jira kilaasiin itti barannu jira kilaasiin itti barannu ijoollee yookaan barattoota iddoo adda addaatii aadaa adda addaa beekan afaan adda addaa beekan carraa guddaadha kun carraa yuunivarsiitii keessatti turru kun wal barree jirra aadaa tokko tokko walirraa barachaa jirra mana amantaatis. wal barraa carraa bal'aa qabna carraa wal baruu qabna.
waliin jireenyi gibbii keessadha akkuma beekamutti gibbiin Itoophiyaadhaan ibsamti jechuun Itoophiyaa xiqqoo jedhameetii beekamti akkuma beekamutti gibbii kana keessa sabaaf sablammoota baay'ee jira sabaaf sablammoota afaanota garaagaraa kan qaban eenyummaa garaagaraa kan qaban aadaa garaagaraa kan qaban amantaalee garaagaraa namoota qabutu as keessa jira afaanota garaagaraa barattoota garaagaraatti wajjin walitti barattoota naannoo garaagaraatti saboota garaagaraa wajjin hiriyoota godhachuudhaan waliin ta'uudhaan. waliin jiraachaa jirra aadaa isaanii kabajaa kan walii kabajaa walii wal barsiisaa aadaa afaanii aadaa uffannaa ta'uu danda'a aadaa nyaataa ta'uu danda'a afaanota garaagaraa waliin ta'uudhaan wal barsiisaa waliin barachuudhaan as keessa waliin jiraachaa jirra eenyummaa isaanii kabajaa kan kaanitti kabajaa hanga ammaatti akka namoota iddoo tokko dhalate waliin guddatee caala wal barree waliin ta'a waliin jiraachuu.
Akka barataa tokkootti gibbii naaf waa lamadha. keessumattuyyuu namoota effeektivilii hojjetaniif gibbiin bakka hojii gaarummaa itti dagaagfatee guddina isaa fuulduraatiif bu'uura kaawwatudha jechuudha faallaa kanaatiin immooyyuu namni yoo haala gibbii ittiin barree fi akkasumas dhimma mooraa kanaa hin qabaatiin iddoo jireenya isaa fuulduraatti xureessuuf isteeppii jalqabaa itti kaawwatee bahudha jechuudha eega dhufnees wanti badaan nu qunnamne hin jiru dhiphina hin qabnu haala gaariitiin barachuutti jirra.
jireenya gibbii keenyaatti wal eebine waa baay'ee keessaa baranna sababa afaan baay'ee walitti dhufa iddaan gibbii keenyaan waan baay'ee baradhe yeroon dura kilaasii galanaa jiru waan akkasiin beeku asitti dhufnaan afaan amaariffaas afaanaan baradhe tigiriiffa afaan ijoollee tigirii afaan walitti dhufe ijoollee dabubii afaan afaan isaanii akkasatti jiraatanii akkasatti nyaatanii kaaffeetti mana nyaatatti kilaasitti walitti dhufne yaada gaarii waliin dabarsina.
Sadarkaa elementirii irraa kaasee hanga sadarkaa lammaffaa fixee kaasee waggoota muraasaa yuunivarsiitii kana gala gidduutti waan hedduun baradhee yaada. Inni jalqabaa yoon kaasee nuti aadaa qabnaa namni hundumtuu akkasuma aadaa isaa fidee dhufaa eenyummaa isaa fidee dhufaa afaan isaa fidee dhufaa amantaa fidee dhufaa barataan kun kallattii adda addaarra waan dhufuuf. Itoophiyaa xiqqoo jennee yuunivarsiitii kana keessatti kan maqaa waamnu kun as keessatti arguu dandeenya jechuudha. Sabaaf sablammii jechuudha. Aadaa dubbachuu qaba. Aadaa waaqeffachuu qaba. Aadaa nyaataa qaba. Aadaa kanammoo walirraa barachuudha.
Egaa garaagarummaa keenya akkaataan nuti itti wal dandeessisnee waliin jiraachaa jirru. Riilee erga waggoota lamaaf sadiitiin asii raadikaal jijjiirameera ispeeshaalii mooraa keenya keessatti. Egaa yeroo aadaa isaanii karaa walaloo, karaa muuziqaa, karaa diraamaa barattoota kabiraatiif yeroo waliif sheergoonu. Garaagarummaa keenya wal dandeessisuudhaaf inni tokko isa tokko akka kabajuu danda'uudhaaf carraa guddaa nu baneetu jira jechuudha. Kaabaan makibbatti bahaa madhiyatti eenyummaa jiru akkuma jirutti fudhannee barattoota kabiraatiif dhiyeessuudhaaf garaagarummaa keenya kabajnee waliif fudhannee waliif jiraachuudhaaf hojii bal'aati kan nuti hojjechaa jirru.
Mee rakkoo maaltu si mudate yeroo yuunivarsiitii keessa turtan rakkoo sana hoo akka barataa tokkootti akkamiin furtan ayyalarraan jalqaba.
Walitti bu'iinsi ni uumama. Walitti bu'iinsi yommuu uumamu haasaadhaan. Naasofnaa wal barra nama sana wajjin nam tokko fakkeenyaaf hin beeku waan ta'eef namni kun yaada hamaa narraa qaba yookaan yaada gaarii narraa qabu inni kun jedhee yaaduu danda'a. Maaliif waan hin beekneef wal shakkiin eh, uumamuu waan danda'uuf nama sanfaana fakkeenyaaf baruudhaan wal baruudhaan haasa'uudhaan eh, aadaa isaa maalummaa isaa eenyummaa isaa eh, maal akka jaallatu maal akka jibbu yoo bar nama kana nam kana wajjin walitti bu'uu hin danda'u jechaadha. Eh, Fakkeenyaaf piisfooremiin jira sastenabil daayiloogiin jira akkuma jedhame sastenabil daayiloogiin kun kan hojjetu sabaaf sablammii irraa kan dhufan ijoolleen eh, sabaaf sablammii irraa amantaalee adda addaati islaamarraa kiristaanarraa ortodoksiirraa eh, waaqeffataarraa amantaalee adda addaarraa kan dhufan. kan walitti dhufanii afaan adda addaa kan haasaan aadaa adda addaa qabatanii dhufan walitti dhufanii waggaa tokko guutuu isaan kanas haasaa wajjiniin turra namni kun walii yaaduu jalqaba jechaadha walitti bu'iinsi dhiphataa deema jechaadha waan wal bareef walitti hin bu'u namni kun jechaadha karaa saniinis hir'isuu dandeenyee jirra fakkeenyaaf obbolaan kiyya tokkoof tokko yoo walitti bu'an. Calluma dhee yoo dhiise maaltu naga dhee yoo dhiise walitti bu'iinsi xixiqqaan sun guddachuu danda'a. Namoota walitti fidannee araarsuun nama walitti beeksisuun namni akka walii yaadu gochuun bakka hojii xixiqqaadha nuuf. Hangama kiyyaan itti waggaa shan ture keessatti namoota hedduu walitti fidee araarsee jira. Gamasumatti rakkoon oduu hin guddatin gabaabsinee fixuudhaan furuu dandeenyee jirra.
Waggaa lama dura yuunivarsiitii keenya keessatti abaluun kaabarraa dhufee abaluun kibbarraa dhufee yaada jedhu qabachuudhaani. barattoota gidduutti xiqqoo dhabdee xiqqoon uuma wayii ture meebii ka'umsi isaallee iddoo biraas ta'uu danda'a egaa ijoolleen baay'ee yeroo sana gibbii gadhiisanii ba'aniiru warri jiran immoo gibbiitiin ala turan qaamoliin seera kabachisneedhaan doormii dhufanii eeyyama keenyaatiin ala doormii cabsanii lookara keenya cabsanii ijoollee doormii keessa turre ijoollee lama turre reebicha hamaa nurratti gaggeessan badiin nurratti qaqqabee guyyaa sanii stiil hamma ja'atti na keessaan baane ture mooraan keenyas immoo bulchiinsa cimaa fi jabaa ta'e waan qabuudhaaf barattoota keenyaaf barattoota warra kabaraa wal bira qabuudhaan akka araarri ta'uu godhame.
Rakkoon boriftaanis jiraachuu danda'a. Isin barattoota yuunivarsiitiiti bakka buutota biyyaati bakka buutota addunyaa taatu rakkoon yoo mudate mooraa yuunivarsiitii keessatti akkamiin furtu? Mala rakkoo asitti ittiin furuu bartan kan ammoo akkamiin fudhattanii gara hawaasa keessaniitti akkamiin fudhattanii gara bakka dhaloota keessaniitti hawaasa tajaajiluudhaaf baataniitti fudhattanii deemtu?
Akka kootti waan ayyaadu tokko aadaan sabummaan afaaniin qomoon lagaan wal qooduun akka dhaabbatu goona amma danda'ametti. Furmaata jedhee kana fudhadhu namni kamiyyuu hiriyyaa walitti aanu wal harkisuu otoo hin taane wal gorsudha. Hamma danda'ame buqqisee wal darbachuu otoo hin taane jabeessee dasaa wal jabeessudha jechuudha. Yoo kana ta'ee biyyi tokko socho'a nuti motora biyyaata jechuudha.
Furmaata ta'a jedheen kan ani amanu ispeeshaal yuunivarsiitii keessatti barattoonni eenyummaa isaanii afaan isaanii amantaa isaanii akkuma jirutti fudhatanii. Barattootaaf karaan isaanitti waliif qoqqoodachuu danda'an otoo mooraan yuunivarsiitii otoo bal'isuu danda'e miidiyaaleen VOA dabalatee waan siyaasaa afarsuu dhiisanii ijaarsa eenyummaa ijaarsa sammuu ijaarsa tokkummaa irratti otoo hojjechuu danda'anii kun furmaata isaa kabaraatti hidhee tana nama.
Akka biyyaattis ta'e akka gibbii yuunivarsiitii keenyaattis garaagarummaa yaadaatu baay'ata. Kun hubachuu dhabuurraan garaagarummaa yaadaa kana akka gaariitti fudhachuu dhiisuudhaan rakkinni uumamaa ture. Kanaaf garaagarummaa yaadaa kan jiru kana gaarii ta'uu isaadha hubatanii guddinaaf jaalalaaf wantoota garaagaraatiif bu'aa biyyattiifis akka beezikii ta'etti fudhatanii itti deemuudha gaariidha jedheetti yaada.
Dhaloota ammaa kana waan tokko waan tokko wanta tokko nu godhu irratti baay'ee cimnee itti hojjechuu qabna irratti hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf namoonni dhimmoota adda nu godhan adda nu baasan jibbiinsa nu keessatti uuman irratti hojjetanii tokko godhuu yoo danda'an namoonni sun hundinuu wanna tokko nu godhu irratti jaalala irratti yoo hojjetan tokkummaa fiduu hin danda'an jedhee yaada. Wanna tokko nu godhu irratti wanna nu fayyadu irratti hundi keenya yoo hojjanne tokko taanee dargaggeessa kan barataan abbootiin amantaa warroonni siyaasaa itti hojjetan bulchitoonni biyyaa. Guddaan xiqqaan dhimma tokko nu godhu irratti yoo hojjanne tokkummaan hin dhufa jedhee yaada. Jaalallis dhufuu hin dhufa jedhee yaada.
Barattoota Yuunivarsiitii Amboo Ayyala Olaanaa Siisaay Guutuu Latii Bilisummaa hunda keessaniyyuu maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin isin galateeffadheera.